now You know, say na only you white. na you na don give us up so much no na maybe na don give us up so much or maybe dey always get to let dem know the thing wey we dey do every garden time so tey now dem don dey take note of say our mics na cordless our mics na cordless normally na shoe that na normal life na i no know where we come from california na only temi na come from ibadan Watch your step, watch your step, baby girl. Watch your step, watch your step, baby girl. I, I said, I'm trip. Yeah, baby girl, I'm trip. Money say we do la la la la la la. Take my money go sha la la la la la. Shoot up on you in the la na na na na. Now niggas with the na na na na na. So you wanna. So. <laughs> oh, okay, nice, nice, nice. So. You are welcome to the dopest and the best podcast in Nigeria. You're welcome to any podcast. We are back again, and now you supposed to notice something different. Like something supposed to be different for our doings normally, unless say you know the normal, or let's say maybe you dey use your yansh dey dey think or something before you no fit notice it before these people they dey sit upright dey talk to something but now they relax just only that normal fact sef you suppose don know normally so yeah yeah yeah yeah uh, now nah, we got good mics welcome Abi. to yahoo podcast episode twenty twenty-two twenty-two yeah yeah yeah yeah yeah. fucking so, fucking nice. how your own yesterday go abi na week i go call am. so we just shoot back to back for this na like the first time they shoot back to back in a long time. Yeah. Mm like we showed yesterday and we show today again. So you know if you ask me wetin how my yesterday go. Yeah, my yesterday you don already see I say my yesterday sweet. Oh no no no no. So the dopest thing that happen for this particular junkyard right now, the dopest thing that the dopest thing dey happen for this particular junkyard right now. One of the most important people for my but me I no go because Temina na one kind guy so. Yeah, yeah, yeah. But somebody nice did the, the junkyard now. And uh, I get this question for my mind because of Temi. Temi they always tell me, say, um, favor, say you get something to tell us. Oh, sorry, sir, call your name. I'm supposed to say, have you called the name now? Yeah. Oh, favor. So, favor, tell me something. What do you like about our podcast and what do you not like? What be the one thing yeah, you yeah, like? Yeah, what be the one thing you like? No, they're not see you, so if you just talk, you're free. That's the good thing wetin you like wetin be the one thing wey you like and wetin be the one thing wey you no like. ah i don put favour on the spot <laughs> i dey tell you <laughs> so our last guest wey we get dey attack the person small but no no no it's fine no worry dem no fit attack you we we'll delete all their comments dey craze <laughs> so yeah, wetin be the one thing wey you like we must start from the one thing wey you like. Mm. Oh, dope. The fact that the podcast is real. Yeah, yeah, yeah, yeah. Then I'm very dope too. Okay, then wait till the one thing where you know like this one I had to wait for. Not since I'm not getting to talk about that one. I had to wait I dey I dey wait for the thing where you no like. Man, why you no like Um, if not, Mike, we don get new Michael, oh? brand new we just get ourselves we just comot the bus we bring the bus come so wetin. Hmm. Okay. Uh, mm. Oh. So I go repeat what she, what she talk because some people feel no oh, here. Yeah. So she said before, the, she visited the podcast there about relationship and girls and those kind of things. Say, but later she could get to find out, say, we talk about different things too. That's a very dope thing because we actually think of that thing to ourselves, say, we don't want to make it just day only about relationship and girls because two of us normally we dey talk and we no dey talk only about relationship and girls we talk about relationship and girls well well because we dey relationship oh, and i like girls oh. But you see, I say, I say, I. If I never say we, but I say, I like girls, eh, and I like girls. But uh, I know some people talk about other things too, like UFC, like things for the world, like careers and other dope things. So somehow inside, we try to infuse everything. And so you mean because of IJ, if you dey watch this podcast, if you notice Nanji dey always bring up girls every time. Na why I say I like girls. This guy. I always this guy. Girls. This guy say I dey always bring up girls. After they always bring up girls, you... girls they always did the conversation somehow because they be incredible people where the world need to cherish, the world need to need to you know. It's it's it's a woman's word. It's a it's a woman's word. That guy wey write is a man's word. He lie e lie say woman's word na me dey tell you if you never know no worry you soon find out you just newly come maybe you be <laughs> sixteen or eighteen years see you soon find out say woman's word na me dey tell you. so well wait make i make i tell you one one of the things wey i feel like say i realize say i appreciate about how the world dey now. Mm. na say if you wan do something when i come yesterday i tell you say oh i wan do this thing i wan go mushi go do mm. something now like that. Mm but the fact say i fit just stay my house. Mm. and i fit accomplish wetin i wan go do for there. Mm. na one very. God time is you. check sorry so na very incredible thing for me because i dey look am like say before like ten years ago if you wan do something for mainland or right, it's not always mainland mainland still lagos you wan do something for <laughs> edo state and you dey lagos state you you need go lagos state or you need send person make he go oh okay when i tell you say make you tell that guy make yeah, he make oh now waiting a day to for this word for una na i dey i this word to let una know technology and all those kind of things Now, show this, this guy no not be say you know Not try to comot my glory my guy glory. show you day here you dey struggle for your brain now i ask you say what wetin you dey struggle for now i say you need to go um, eh, ikorodu abi one far far side i say no no need to go there now the person fit just send you for inside picture gbegbegbegbe you don get your thing sharply sharply no, i say oh because say people like. is it god's time yes. did she give you the gun gun ask her for it. so because say for this life i just realize say you need the you need comot that bias because i remember i say e get one time wey i buy something from one guy for lagos yeah. i never see that guy for my life before. Mm. so i buy uh, like camera stuff from the guy and that time i dey abuja by the time mm. i come alcohol in there or something like Christmas. Mm. So I come dey chat with the guy say okay I go come Ibadan so so and I make he send am from Lagos come Ibadan. Mm. Till now I never see that guy. Hmm. You understand? Mm. But I come dey tell them for house oh I dey buy this thing. You know the best situation wey my papa ask me. Mm. He say what if the person no send am? <laughs> or if he send another thing wey so that thing dey actually even though I dey like modern time like e dey back of my mind say person fit send you na just trust but person fit send you something wey you ask for yeah. version of wetin you ask for. Yeah, so, I don't know anything about them. So the one thing wey I fit remember say I buy wey dey cheat me or not be even say dey cheat me na when I buy dog. When I buy dog now I take realize say somebody just play me something one kind wayo for here they never play me wayo before but somebody just I find out say somebody play me wayo maybe. Okay so Anuje the man from the future. Jet, jet, Anuje Jetson. Which are they talk before this Igbo guy stop me? I don't remember what they talk because. I need to remember what they talk. What are they talk? They talk about future Jetson's level. Oh God, <laughs> this guy. You stay here. Tell me a smoke. Tell me a smoke Igbo boy go dey forget pass me. No be who dey smoke Igbo na suppose dey lose the memory small small. already my mind don dey clouded already i know they say go free your mind but it's no dey free anything. but you never try am before now you want to know whether i go free your mind actually na. Yeah, uh, no no point to try no I, i, I already dey alright as i be like this i don't want i don't want something come dey cloud my judgement. <laughs> that guy laugh that guy that guy laugh because he don try igbo before for him life so okay i never even really ask you the day when you smoke igbo omebi. Oh, What be the feeling where you get? It was, it was after I, I, I did my first short film. was, okay. It was a part of celebration. Okay. Uh, there was no really no feeling because I was just going home to go So, na like say una dey party. No, no party. Uh, just the set. Oh, okay, una dey the set there. Uh, okay, so just like say they pass one blunt, say everybody must no, take no, one. No, no, everybody had to roll the roll. Oh, so they roll your own full blunt for you. Yeah. So you guys come finish one whole blunt. first time. Then how you then how you not feel something if you finish one whole blunt for your face? <laughs> Maybe I, I just I, that when I when, I then got to the house, the, the story is very funny. oh, <laughs> God. This guy said the story is very funny. Everybody, personally talk that my younger brother and our um, editor and director for everything they do. You know, continue. stop, drop. Okay. Uh, eh, eh, the to come and take No, take you home. Uh, drop after the boat was not on Okay. So I had to take drop and take me home. So okay. the drop guy, I, I went to prom with one girl I was doing. Okay. So I, I wanted to give the guy the one. The, the place is not far from the house. Mm-hmm. The drop is like seven hundred. Okay. But I gave the guy two thousand. <laughs> <laughs> you get what I'm saying? Your savings not there. You for pocket me give up. Okay. Um <laughs> oh my God. Okay. So Yeah. So, but old man did not know that you were high. No. Eh. And then he said, you handle yourself well now. You're all still good now. You try now. And you smoke a whole blunt. You try yourself. You handle yourself well. You get one time when I did uni like this, eh, where be like, okay, so then I don't really the kpo, but i never dey like i still dey a little bit scared of am you no understand i like am when i dey do am but i still just dey a little bit scared of am so this particular time i dey with this my guys we dey my guy house um, drugs na be my guy name with like seven to eight other boys all of us just dey na relatively big house so everywhere actually make sense so the, we dey kpo normally for the house and for the backyard you know when light no dey all those kind of doings you dey uni na so light no dey really dey so much So we did the backyard, man, with the bow, Delsu. This particular time, my guy Shine, now roll this particular weed. Like I talk, I just start to really the bow well. Not beside the, not be say I really feel handle him. I still get small fear for him. So my guy rolled this particular blunt, passed me the blunt. As I drag like this, I noticed something did different from the other ones where they smoke and before that time i dey always tell my guy say sure i dey smoke these days i no dey call dey high you. i dey even dey use am take dey brag dey give my guy sef say sure these days i dey kpo well well but i no dey i no dey gree dey high you. not knowing say i just be upcomer for the thing i still dey feel say i be one kind thing as my guy give me this blunt i drag like this again eh i notice say something just dey very different but based on say i be new smoker now i dey feel like say i no wan fall my hand so i no wan pass the blunt go the next person immediately so i still hold the blunt again this na my second drag o now i don dey dey everything don dey dey foggy for me small and this na just two drag i take another drag again like this eh my brother see i get to sit down upright make i understand wetin dey sup with me man but i no still wan be that guy wey go fok up wey go get to pass the blunt that quick so i still dey hold the blunt as I take like my fourth drag and my brother, when I open my eye, I see one big clock for my front like this. one big ass clock. And before that time, I never know it to be hallucinating. Say so person hallucinate to any kind of level. I see one fucking big ass clock for my front like this. And eh. I no know what it is at this particular moment. And I just know say, see, some Tom and Jerry clock just did my front now. See what it happen now. Now I did I did concentrate on the clock now. The thing they move one one. You know, for Tom and Jerry, yeah. the thing go move, move, move, move, move, move, move until it come up. And when it reach up, when all the hands align, then it go start to the ring. <laughs> So that na exactly wetin I start to dey envision. The thing move like this. I dey look am till e reach the top like this. <laughs> Then the thing start to dey ring. If anything start to dey ring like this, then yo, I know say man, something dey sup. Now I tell my, now I just pass the blunt, give my guy, pass blunt, give my guy, come outside. I say okay wetin i do now but like this now i no i no know how to handle you know, no, uh, eh, yeah, i no know how to handle wetin dey go on you understand because before dey fit say i no dey high but now i come be like say no be just say i dey high i come dey jones and i dey very aware of the fact say be like say i dey jones and the one thing wey i no want as normal eighteen year old me na to jones for school na you no understand for where girls dey she dey go for where girls dey na i go outside like this see I start to find one way to get myself to understand myself, my brother. No way for me to fucking understand myself. I turn into prayer once for that particular moment. I start to tell God, say, oh God. wait now. I start to tell God, say, God, just make I dey normal. Just just allow me dey normal. Make I just dey normal. Just make I just dey normal, God. I know say I don fuck up. I know say this no be the plan. When we plan, say so I call school, call the smoking, bro we can just know more see as i dey talk that thing for inside my mind eh you no go believe say i don waka like from here to this junction to to marseille chevron junction i no know i just feel say i dey one place dey talk to myself bro i dey move when i realize myself again i don reach like chevron junction i waka come back again like this eh all my fucking body dey fucking hot see now i know say okay i no fit help myself again I enter inside my guy house. I go one of the rooms. Then my cousin come just waka enter inside the house. I tell the guy say, "Omo, come, come, come, come, come, come, come." As the guy show, all these guys now they don dey kpo for longer than me. You know understand? So na him now now I wan tell na me get me back on check me? he tell me wetin dey do me. But this war gecko, this uh, muke muke, eh, as I tell am say, "Bruh." if like say something dey happen to me like this o that's say this kpo dey get me o oh, yo if you see the way this guy take fucking laugh this guy laugh dey somersault dey dey knack all the doors dey call everybody see this guy make me jones even some more see this guy make me dey even dey jones some more i ah see no no no ah comot for the house i just see bike like this i just stop bike bike carry me go go my own house so i get house eh but for school that time, um, not because I need to go school, I always stay with my guys. So I dey go stay with my guys almost every day. I dey sleep for there, I dey do everything for there. But I get house. So I never, any, I never get any reason to go my house before until now. And I just go back to my house like this. As I enter inside my house now, man, I dey fucking gone at this point because now I dey sweat so much. My head dey spin. I dey think of so many things. I dey think of say, okay, see, see my thoughts here now. My thoughts now, now, now say, hey hey so the doctor say na from here now i go take grace gba as i dey think wait wait as i as, as i dey think that one finish i read say that one dey cut dey that one dey cut immediately Bam, i dey think hey my mom see wetin that one dey cut gba hey i like record one sharp that one dey cut gba see i dey i dey think like how many things in how many seconds like this eh yo i dey so fucked i go my bathroom say make i baff i no fit fucking baff see i just give up for the way i dey feel i just lie down for my bed i just start to dey pray say god god heal me god heal me god heal me i dey on top of my bed like this bro Who i dey i dey pray from there i be like say i go talk to my mom see them from there i go sleep as i dey sleep I just sleep normal sleep Then After a while, I come to say people they knock my door. They just send like two of my guys come. So these other guys now where they send come. So when I first enter uni, I first day with some guys. These guys are the good guys. They go school. They do everything. And them I first day with, and everything they go well for me that time. Oh. I just rent my house. I they try to go class. Thank God just make me meet one of my cousin one day. As I meet that guy. Now I remember say as I be smoke igbo. I remember say I like music. I remember say I dey play football. I say I remember all my things. Na so I take. Yes o. Yes o. But that particular moment na na my good guys na dey call call me dey call meet me. Those guys call us as dey come Then dey ask me say wetin dey sup. Na tell them say o oh, bob I kpo like this o oh, the thing dey turn my eye those guys immediately just know wetin to do na why you need to fucking get good guys no just go go get only bad guys o oh. you see dem go just laugh you make you craze go you go just craze start to dey chop shit for street i swear these guys immediately like this they just carry me go their house be like say this guy dey these guys they just immediately carry me go their house first give me garri soak like this put a lot of milk put a lot of sugar yo big ass garri like this i soak everything drink everything my eye clear small i feel normal i say okay mo go eat carry me go see i eat again immediately i just feel very weak i just dey normal those guys just carry me back straight o the lesson of the day you need to fokin get some good friends no go feel say na only mm. that even apply to girls for people wey feel say get some of my guys now wey be like say dem dey addicted to dating bad girls wey all of us know say there be bad girls just that kind thing that na witchcraft on im own no. na wetin dem like i dey go for wetin dem like. Eh? i fit swear say no be wetin dem like finish keep it somewhere else i fit swear say no be wetin dem like finish They just been winch to their own self and their own life i dey tell you. okay make i ask you one thing this your story dey get layers but i no go go this level na but go sabi. wait wait some people dey believe say if you get talent. Mm. like say you get according to them. Mm. say e dey unlock something. for your no dey unlock anything make uh, get their mouth. but me i no believe that say if you dey there dey there you just. so this na the thing make i tell you now another experience first time when i enter inside studio when i wan go record when i never sabi sing i never do voice training i never do anything but i just feel say i be the chosen one like i always dey feel nice. i feel say the after as i enter inside studio for the first time the the the cloud suppose open then god go say this is the chosen one next to michael jackson mm. i never do one vocal nothing na so i dey with my guys all of us we dey form one thing we write all the verses and all the chorus when we reach studio bro everybody dey talk say dem wan record i say make dem go record first because i suppose record last. last because na me na yes na because na me na i no go waste time you know why i be the chosen one you no understand no be say anything and i no dey joke o oh, i believe that thing hundred percent that time say i be the chosen one without any vocal training or anything i just believe say i be the chosen one say after akon that time na me if akon do any herself i overtake am dey craze so everybody don record everybody don struggle struggle struggle because all of us will be novice now no everybody don struggle struggle record and i dey help them. do like this do like that no no no no Start position like this do do your head there turn your neck like this i dey get everybody direction i enter inside the studio now dey say record you no go believe say me with this my loud voice i dey talk e dey <laughs> dey na na dey say dey say onuse project project singer come outside that thing wey we dey sing sing i say i dey sing am but na they dey there with me for like three hours only me my guy popsi come my guy popsi because we don sing this thing for my guy popsi already for us my guy popsi get the studio the guy come like this tell me say okay okay okay okay okay i try try try nothing come my and i say okay no wahala so make he call one of him boy make him boy call make a boy call call do one kind chorus for us first then we we'll call do my own then we we'll call put my own as bridge they say okay then how they take save me o na this guy just come i swear this guy come and you know these worry musicians that time na all these worry musicians wey don dey worry don sing sing sing know all the old local melody don smoke all the old shit local igbo they carry the guy come this place he no take the guy five seconds the guy don do full full hook just now just now chorus verse everything oh my god see all my morale shatter i dey the place e be i not dey i dey about disappear at the same time see now they say okay make a record make dem use and say do bridge bro before i come there i get all the confidence now una don shatter all my confidence una say make a record when i come there i no dey see the record any better thing cause and i get all the confidence So, oh nah i no get confidence again when I say may i go back go record bro this time i talk sef i don't know where the mic dey i don't know whether that mic whether that biscuit whether that i don't know say i go outside like this eh i couldn't talk to god Yeah, then you know say i be jesus boy i be god picking. as i go outside i couldn't talk to god i say wait to oh god this thing i supposed to do alive. live i be <laughs> waiting. <laughs> see i swear at the end of the day dem find one way put the thing pull hook do. sure. This, this, this uh, your level eh na na that na say years back you don get that hundred percent confidence say na you be the na you be the alpha and omega. Yeah, so. na the way they thing raise me na the way i just take grow up my mama tell me say you get the right to dey different and nobody get the right to tell you anything na the way they thing just dey raise me so i just believe am say see you fit be one out of one. and na very na very different way of like to dey bring people up because our own be say like you just tell me say no need to dey if person tell you say if you dey like you be genius for one level and person say oh you no be genius mm. no feel bad no feel like no even argue with the person mm. just prove am to the person say you be genius mm. you understand na how so me na like when i dey grow up like So even tonight, they they might be like, person say, "Oh, mo, your work day this thing I was like, "No, no, no, I beg, no, I don't want. <laughs> I don't want to hear that one because uh, because normally I don't. I just used to say people they want you actually. Yeah, yeah. When when you're, she, no, they when so good. Say, when they supposed to honest with you, say your thing no good though. So I, no, I don't want to hear say you think my work be good. Yeah. So I actually want prove to myself. Yeah. And even when I look my work like say, oh, this day good like this. Tomorrow like this, I want to look and say, you know, this was my rubbish. I tell you, same same with me but no but you you you dey go meet people person no fit tell you say you you go fight that person like say no i no i no no i no go fight you But i go just tell you say i know wetin i dey do but me i no go tell you anything i go just leave you like say i no send you. no i don tell you na say no matter who i meet anybody i feel say wetin i dey do na hundred and you no fit tell me anything different and why you no fit tell me anything different na because of say i no be stupid person you no understand like you fit say as i dey here so i no dey see am with my own eye abi i no dey hear am abi wetin ah okay you know how many podcasts i don watch for this life wey i come na you know how many music i don lis ten to deliberately for all these things you na you never lis ten to half of the things wey i don lis ten to but you feel say you know something pass so uh -uh, you fit just go meet person wey be doctor now go tell am say no e dey wrong for something if he prescribe medicine give you you fit you no fit na wetin dey prescribe give you now you go take na why because you believe say for im profession e suppose don know reach you trust that fact but because of say you hear say i be artist or i dey do podcast you feel say you get some input my friend sure dey fok up you no know jack if i tell you say na so e be na so e be omo boy until you do your fokin research. this guy so Should? what if na constructive level but the person no sabi how to construct. oh no no no if na constructive thing then no, you no, go lis ten. some people dey wan give you constructive now. Yeah. So they want to tell you, say, I feel like make you do like this, make you do like this. Mm. They, come from a good place, but they don't know how to talk. Mm. So you go come, no, how, no matter how you, they want to talk. Ah, you Before you approach me, work on your communication skills. yeah. Hmm. if not, as you not sabi, I not sabi too. if you sabi, I sabi. <laughs> na true na you you you fit get no time for those ones omo give me once you don dey in tune with the with weed itself e get something wey e dey do for you if you no dey do anything for me if say i go just dey smoke am like this steady of course e dey do something but for people wey never smoke am reach that point yo na just mood for you to do anything wey you wan do to weep to read to eat to that's all it is na just added incentive if you smoke am to and you wan eat you go wan eat more mm. if you smoke am and you wan weep you go wan fuck more you go wan explore more you go wan go crazy if you smoke am you wan read you probably go read more what? or so make you sleep. Be, this na like medical level na so like if you dey now like you no be mental dey talk random mm. no i don't even research i fit tell you no, some no, medical no, doings about am. i dey say no na disclaimer na wey dem no dey say i dey talk say you be doctor. <laughs> Ah. anybody wey mistake me as doctor eh, you have never been right in your life before. so if for example now if you dey take that thing now mm. you no know, get withdrawal effect no na effect say if for example now if i dey take am say this dey help me eat now mm. so i come dey relying on this thing i come say okay i, I no wan take this thing again mm. you no know, go affect my eating pattern again as every double thing if you go intense in am e go definitely affect na that na default if you dey use am to dey eat say you feel say e dey make you eat more if you stop to smoke am of course you go get problem eating case in point me i need to smoke like how many hours like seven to eight hours a day before i start to think of say i wan chop i go don wake up like five i go don dey I go don dey hungry maybe like two, three. Before then, I cannot. If I no smoke, problem. I fit go the whole day until I start to smoke heavily again. Then I feel like say okay, I dey hungry. So as every vice wey you dey use, where e must get the effect for you. E get your own effect now. Na normal life. There, there was donate your this thing. Donate your. Um, wetin your brain make dem use am do research. for smoking weed. so now they talk i always try to tell people say me they no smoke weed because of anything or even because of me self. you know na so na one thing wey i no like wey make people do because of me because i get to realize say it e be like that for me for me mm. like i no fit give you any assurance even one percent say it e go be like that for you you fit go smoke and now you fit get small Eh? yeah you get if you be say you get schizophrenic or one thing you from there craze or one thing like me now, my life they different from you now, like you now. If you even dey into, into some spiritual things me now, I'm a boy now. me and god you know, no other spiritual when, thing. When go, my father always talk one thing say na the translation I say grace they different. yeah. I no be like say grace like christian grace mm. like say your the kind of like every place. Well, yeah, not be the one where you get, yeah. So you if you do something, if you dey do something for like fifty years, yes, of course. Case in point, person tell me of like person be like don dey near eighty like say like seventy-seven hmm, seventy-eight mm. don near eighty the doctor say ah uh, grandpa why you still dey drink dey smoke at this age he say when he reach this level mm. wetin still no kill am wetin wan kill am again so you no believe say that thing fit kill am i swear when another person no smoke that thing reach ten years before you know you don get some liver doings or some kidney doings that man don dey smoke since him thirties and and e dey like almost eighty years still dey smoke and so me sef i even dey very conscious of the fact say i i sort of be heavy smoker when it comes to weed so na make as god do am say okay um, okay i fit even get to afford some things i get personal doctor wey i go call if i feel say my chest just do me one kind for middle of the night gringrin after after dr james after dr james see something dey something dey do me like this like that na my default like i no wan even get to know say the only thing wey i know say dey fok with my health now na probably weed you no understand so i dey try to do everything wey be like say i fit even do to try to balance am try to work out as much as I fit now try to run every day so that I no go dey get issues because I know me myself I know say if you do something for long ten years twenty years e go get some fucking effect on you I mean I don dey smoke for a while now so. No, okay. moving on sha from because Everybody, everybody don't like Igbo now. You don't, you don't disconnect them from this podcast like this. <laughs> Anybody don't like Igbo? yes, I don't disconnect them. Since what I Igbo So since the episode one where they smoke Igbo for the podcast, you never get any reason to disconnect since. Now for this one. So this this one where I want to tell you now, na very Insta blog. I dey always talk on like Facebook. <laughs> Facebook doing. Ah! so Insta oh blog, my God. Insta blog level say. we are winning the fight to legalize polygamy. <laughs> Rights activist scholar. <laughs> you say as friends take as friends take second wife with first wife approval. I fucking yes, I'm seeing. I know got some problem. Our first world problem for this life. I swear. Just the our first, very first world problem. People, people deal with like real issues for this life. I see they say one legalized polygamy okay, wait. Maybe look, look at from from this angle. Like, see, this guy say really legalize polygamy. It says to remain single on the streets while they indirectly practice polygamy with high rate of divorce. We should not wait for the white men to legalize polygamy for us as Africans before we adopt it. I want to appeal to our churches to approve the wedding of a man getting married to a second wife. Congratulations to comrade. You have demonstrated that you are a real man. God bless you. Goodbye. I mean, no, no they are just normal. That's why this is not the affect me. I don't even rubbish. <laughs> we say kabodu reject. I don't, I don't know it. Suicide cheesy, psychism. Some people just weird. So I don't understand wetin dey happen like. But polygamy is illegal in Nigeria, you know, right? so say if you want to do court wedding or you want to do church wedding, you no be married. See, see. Polygamy is legal for Nigeria. See. Let me tell you something. How how controlled by your penis you fit dey as a man wey be be like say you dey fokin try to say you wan be activist for people people wey wan marry plenty wife you fokin crazy cripple just go marry or fuck or do wetin you wan do who fokin gives any fuck about that you understand like why you say you wan be activist for people wey be like say dey marry two wives so that na the problem wey we wan get now so you dey tell us about say white men come dey do this dey do that dey do this so if na because of dem na make us dey marry one wife the one sense wey dem still give us make we still throway am too because of say dem do plenty nonsense mm. sure so the one sense so dem come now dem do hundred nonsense now dem do two sense wey be say okay for me this kind one and christianity and religion and that kind of thing i feel say those two things dey be dope things regardless of where they come from unless anybody see am differently i understand if you see am differently i know you be different nama so i understand but you no fit tell me say those two things dey be wrong things for your sense wey you get now na forget say you grow up like this like this like this you check and balance this fokin thing first of all i don't see why you wan go marry plenty wife. wife e never work out for anybody well good well well well well well the the ratio go be like 30 to 70. e go dey lower. okay. like e be like 80-20. 80-20. even it e never even work out for king solomon for bible sef. you know the you know even the you know the worst part of this thing be say i feel like see men when they approach polygamy sometimes Nah especially when you when you be that family oriented person like mm. you say oh family family family you put family for your head mm. e dey selfish extremely selfish abi i never see maybe e go dey o but me i never meet anybody wey come from polygamous home wey be say dey talk good about each other yeah You know they. they dey definitely o but no for example now like if for example now person parents die they remarry that kind of thing you get step mom mm. you get good relationship but like you say your mama dey alive your your step mama dey alive na they live for the same house sometimes those two sef dey work if na just two wives mm. but you see once e don dey become three four they no dey they dey always get issues with each other yeah. they will just get one issue with each other like if you see one family wey be say they get good relationship like and they like na polygamous family na rare occasion like e no be like something wey dey very common most people wey come from polygamous home they always get like very sad horror stories like they they dey carry trauma dey come sef I say they just they just pack they, they get their baggage wey they dey carry dey come meet you. I swear. Their side and they, some of them dey get like I mean na still legit way of thinking but just get one outside way they like they just dey look everybody sometimes like say. Yeah, one kind. this person no dey for me like mm. this person I dey as in make I just protect my own make Self. I just dey my own side make I protect my own and na based on the fact of where they dey come from and the experience wey they don dey but man wey dey marry two wives now. Mm. you know they think that far say the children fit get issues in the future or. that's what i'm saying na like that one na you dey totally controlled by your penis so much eh like your penis na dey your forefront it's like degele degele degele degele degele degele degele because if you <laughs> no fit really get everything come for then okay i dey talk now sha from my own two naira experience nobody know whether maybe I fit go connect with some. Oh my God! I dey connect. Connect with what? I no even get those room for those connection. My plug na only one day. I dey don if dey plug am full, e don full. You I no wan dey bother myself say I wan go dey. But for people wey dey think differently, wey probably get more doings to, like I no know. But, but let me ask you say, you no feel like say wetin you dey think now na based on say how the society don shape your view or don mold your view to be honest. because give everybody wey dey around when you grow up dey marry two wives. yeah. Like say, you go you think am say like oh na normal na normal level. of course not even not even society na shape my views na my parents na shape my views to be honest you no understand about that kind of thing so i i get to see man and woman for house wey get children wey dey happy wey everything dey nice if you dey that kind of house you no go want anything else now and when you even fit get friends or cousins wey they did the other side for polygamy and oh, you dey see say omo e no go well <laughs> you know, understand yes na e no kpo no go well so my house already make me know say okay that na wetin i want but as you take talk am say person where grow up now The CC, all im uncles all im papa and, friends and, all of them they married two two three three wife. if you be guy maybe as woman but woman fit see am differently like if you get another. Um, maybe 45 minutes. Did you get a perspective from? Because we're doing another one. So if you get that perspective from wetin we be get now, mm. as like a like a woman now, but as guy, mm. you see, maybe everybody really look up to when you dey grow your uncles, mm. and a lot of them get like more than one wife. Mm you go feel like say that thing dey dope. yes na. No. you go say dope die and then yes, maybe no. those uncles dem be like alpha male. Mm. that kind thing and na that, that kind vibe na him dey give and that kind vibe you wan grow up with. yeah. e go dey dope to you like say no. yeah you go dey with one woman you go dey fresh. no see i i agree with you hundred percent the only problem na say if na like the normal average mm. like i agree you go dey instantly turned on with that idea but you see for me that idea no turn me on because. you no get good experience from the ones wey wey you see. no even if i see people like i see my uncles too dey do some kind things na only me still decide say i no go do am na mm. you no understand like i get my own sense to think my own things from a very reasonable age. Mm. You no understand. I know you talk say uh, I know dey influence with some things. I dey influence with some things, but e get some things wey be like say I see well well, but I still decide not to do mm. because ah I get my own sense now. Sure. When I look Michael Jackson, Michael Jackson need to do all those things now. Because <laughs> you concept me, Chris. When I watch Michael Jackson every day of my life. Sure. you see Michael Jackson now, like this they do. <laughs> Oh, Bob. Should <laughs> that I just want wear jeans, make I wear pants on top, make I just they do like this. so e mean say like okay what or person wey i don hear story one story before make i make i tell you story na very short story. Oh, the man get wife and mm. the wife no get issue for like maybe like seven eight years. Okay. and the woman no the man no get issue to be that that level like say no be. Really, I mean, at least he talks say no matter to am. Yeah. Because woman can't talk say he won't make the man get you know, pikin. Okay. Because of say maybe that the first one for the family, all his brothers get pikin. Mm. Oh, wait, so wait, wait. Say dey right. Wait, come again, sorry, abeg. So the story we say man and woman now. Mm. So so the woman married to this man. Okay. So for like seven, eight years, mm. they don dey married, mm. or at least they don dey ready to give birth, but they no they no get picking Mm. Like seven, eight years. Mm. So the man get brothers. Mm -hmm. like all him siblings, all him siblings are boys. Mm. So get like three brothers. Mm. All him three brothers don't marry, they don't get pikin. So the woman okay. don't feel alright about that fact. Say this man get pikin. Okay, okay. I mean, him brothers get pikin. But they no come around. They call her uncle. This. Yeah, yeah, yeah. They call her by the name of him children, and she yeah, like him. Yeah, yeah. So that she suggests that to the man, say, you feel like maybe she make you take another wife. Yeah. And the the sole reason I say she won't make you get your own children. Yeah. Because maybe for some reason she maybe she shouldn't be a children or she feel like say she not be. They take time, yeah. Yeah. So she can't suggest that to the man say make you just find find alternative okay. for your own side. Like so in 1993, this would be good for a Nollywood script. but in 2022, direct answer. Any kind test to baby, whatever baby, this, this, this. Blah, blah, blah, our chairs sort of shift. figure anyhow so. Yeah, yeah, yeah. So that 1993 story, I know when we'll take one, we'll shoot them for your birthday. We'll do like something like that. We'll do like acting play. You understand? You know those drama that they do for church? You never try to do one when you're not big. Now from there you tell me whether you will be an actor now. From church. How much church they Omo, my own from when guests they shout for my Kejansi no. Ah, ah, I say sure. For me that guy man, na lie they go shout for me too. Na lie. Anything that guy dey do na I must do. <laughs> so. But shout out to Nollywood, like Nollywood dey create no no temi no do that kind thing no say sha no temi no do that thing until nollywood god cast us for something we no dey we no dey give una shout out you know why una need us but una never realize. so but you know the good thing about this thing say mm. the world don dey a bit wide open mm. in the sense that you get your money if you run your project before if you know you need all these people to distribute your cd. yeah yeah yeah yeah level, eh? but now like the world dey. so we fit actually shoot our own film now you go just nobody say now you get the burden to think why you go market the film to mm. how whether you wan put am for cinema you wan stream your your shape or. Yeah. tell me dem mo shoot film na. eh na na budget na. sure you know say i dey game i like mo shoot film o e go sweet to shoot film o. Oh. no i mean e dey e dey in the works now. sure to shoot film go dey game for the film i go be actor. Sure, na me na everybody go like. Start with supporting roles, that's small small. Maybe, Temi, maybe Temi, wetin we talk just now as I say more shoot film, you say budget so after we don do everything finish yes, after we don after after we don crack our brain see see temi temi after we don after we don crack our brain we don bring all the money wey we get everything we come go put who say na timini na go be the actor for film wey i go shoot <laughs> then na who na go be the boss eh na me go be the actor na you go be the boss sure we go fight the last fight sure we go dey drive but sure i dey do like that I'm not going to say that this and that, that, not this person. Now, eh? The person that go throw the gun, give me now, maybe. I say, give me the gun after they fall. Like, all of us will go, go out in class for like three weeks. Sure? How they do like that? On that note, as we start our next career, Hollywood, wash out. Not be Nollywood, though. Hollywood, wash out. <laughs> So, I've come to the end of um, this episode. Yeah. Um, like, subscribe. Yeah, so if you're on. Um, Thank you. If you're on Apple Podcast, please, um, we'd like you to share and recommend to other people that you know that on the platform. I just realized for some weird reason I usually switch to English when I get to the end of the podcast, but yeah. Now why are they show up make you talk now? So I that <laughs> Because I never did that one. Why am I speaking English? You pay me money, dey craze. And then uh, for people listening on um, Google Podcast and Spotify as well. And then thank you for the people who subscribed and who are listening on Spotify as well. Thank you very much. And to our YouTube fans who are seeing the visual content, thank you very much. Um, we'll see you again in the next episode. Yeah, yeah, yeah, yeah. Show me all the bad girls and we'll get down now. Cause as the beat they go, as the music they play, it go make you do feel alright. Ah, we are going to, going to, go so like this vibe, oh yeah, bro Baby girl, na conto coso like this vibe, oh yeah, bro Oh, I got my love tonight The mood is right The whiskey's nice